e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso e ka ntlha ya nako doc a re tsene mo go one fela ka tlhamalalo gore nna re medical history le morago la itekanelo ya motho le le ga re bua ka lone re bua ka eng ebile go botlhokwa go le go kana kang go itse ka seo ke bo ke leboge gape auslever um le morago kapa yona medical history mo go rona Eh, e botlhokwa thata thata thata ka gore ga motho a tla ke mmona ke tshwanetse ke itse gore nako e fetileng go ne go diragang ka ene ga e le gore o kile a nna le malwetse a a rileng ke tshwanetse gore ke itse ka gore ka nako e nngwe bolwetse jo a tlileng le bona bo tsamaelana le jo a ntle le bona nako e fetileng and then ka nako e nngwe bolwetse jwa tlileng bona ke complication ga ke itse gore ke bee jang ka setswana ke setlamorago kapa ditlamorago tsa bolwetse jole jaanong re be re tshwanela kegore re bosimolole ko bo tswane teng re tle ka bone go fitlhelela gompieno gore re kgone go bona gore ke eng se se tshwanetseng se baaka nngwe ke eng se se padileng go baaka nngwe ke eng se re ka se mm. dirang mo nakong ya tlileng ka yone jaanong le mm-hmm. morago le botlhokwa thata thata thata um bontsi ba nako a batho batle a re tle re bue um go ka re tle re neelane ka le morago la itekanelo ya rona ee um ka nako e batho ba bua mara go le gontsi ga e le gore letla morago maybe le dira gore motho a nne maswadi ka nako e nngwe mm. a ka se bue so go a le rona dingaka gore re batlisisa yang kgang ka gore mm. tota-tota gone motho o mole mongwe ga a tla a tla go bona ngaka o tla be a bua ka se se mo tshwenyang nako eo ga kere a lebetse mm. ka nako e nngwe mm. ka nako e nngwe ke tebalo ka nako e nngwe ke se motho a se dirang mm. ka mabaka a dirile a rileng like ga e mo jaaka se ke tlhalositse and then ka nako nngwe ke sekgang e le gore ga a batle gore eletsie ga kere e re ke mm-hmm. fe le morago le le jaana e re ke re ka nako nngwe motho o ile a thata ga ke rate go e bua mo moyeng um o ile a ba le bothata ba pelego ka mabaka a itseng kere eh, and eh. then mabaka ao maybe ke a e leng gore o ikutla e mo kgang eo ga kere yanong mm. a batla e leng gore gone yaanong o na le bothata ba pelego and o tshwaregile thata o tloga a batla go nna le ngwana and then mm. ga a tla o tla bolela ka gore ke na le bothata ba pelego a ba sa bolele tse di diregileng ko kgale-kgale tse di ka bang di na le mm. tshwaetso ya bothata ba tleng ka bona yaanong ga a samphe kgang ya se se diregileng kgale-kgale go tle go nna thata or go tle go tsaya nako e telele thata gore re re re re go go go go go bonwe bothata gore bo fa kae ga kere ka gore ya rotla be re simolola dilo ko di simolotseng teng ka ntse ga nna a boletse gore ke ile ga dira ga jaana ka ya kwa ga dira jaana ka nako nngwe informationeng e kgona go nna teng and then re lebelele re bone gore go tloga fa re tswela pele go ya kae and then re kgone go bona gore tse di dirileng kgale re lebelele le morago la tsona mme a kgone go bona thuso ka pelenyana jaanong ga motho a sa e bue ka pele e dia e go bona thuso mm, mm-hmm yanong um eh, nako tse dingwe doctor ke tlabe ke ditse mo pele ga gago be ke sa bue nnete yo yotlhe yanong ke sa lebela morago ke lebeletse ka gongwe fela mo dibekeng tse pedi tse gore manentse ntse ke na le setlhabi ka ele ka le kae ke be ke re o bompotsa gore a mme le fa mo lethekeng a e teng mo mokwatleng a e teng be ke re ke mo lethekeng fela mo mokotleng e ntse e le teng mo molaleng ditlhabi tsa dintsi di le teng le gone ka nako eo ga ke sa ntshe ke sa bue nnete gore go diragalang ka nna ditlamorago tsa teng ke eketse ke tse di feng ditlamorago kore re ka se kgone go fa thuso ya maleba re tle go palelwa thata fela and-e bothata bongwe ke gore motho a ba tloga fa go doctor mashitiso a ya ko go doctor ngwete a ba tloga ko doctor ngwete a ya ko go doctor mang a sa bone thuso ka gore ga a ntshe ditaba tsotlhe ga nka ba dintsha tlhotlhe dikgantse tsotlhe tso o ne a ka se nne le bothata and-e gape-gape mm-hmm. le bolwetse bo etegele

Mm. kankere tse dingwe di batla gore motho ga o fitlha o bue ka pele o thusiwe ka pele mara yana ga o tseo mm. dikolo ga o ya kwa le kwa bolwetse bo a mm. etegela e go nna thata go bona thuso ka pelenyana e nngwe ke e doc ya gore ke go na le motho ke yo o tla ko go wena go na le ditlhare dingwe tse a di nwang gape ee, ee. mara ha a tsena ko ngakeng ha a bue gore ngaka ke nwa ditlhare tse le gone go kotse go le go kana kang go sa bui gore mo beke mo kgotsa ke tsena ko lapeng ka ura ya borobedi gona le tse ke dinwang go kotse go le go kana kang go sa bui le ka ditlhare tse o dinwang kana ke le o hela thata putso yo to to to to ne ya ditlhare e ile ko ne e re fam botlhata ka gore hmm. ha motho atla a sa bui gore ke no le ene le gone go botlhokwa a o file bo gore ditlhare e ska nna ditlhare tsa dinga ka fela Abou e le eh, se ene a iteke sen to na, di sa akwalo a gen a, ha gen se li jan ori ki bi over the counter medications. Abou hmm. e are, gen wale se, ki le kaya ko, ko keni sen kareka se. Ene, le kaya nou kona le se, se tako, di nge gen sa havoro na tasito. A se ka, kabwa hmm. kubwa ka to. Ene, le hayi le, a ya hape, ba se mo di di di di di tlhare ka ba maybe ba mo ba mo ka tsana pa khai wa ke mo ba se ga tsang ka le gare a bu ha ka bua di o se tso ke tsore treatment e ke fikeletse mo matsatsing a sitileng ke ye le ye le wa re thusa ka ba ka la hore he ke mo fa se tlhare se se rileng gona le ka mokgwa o ditlhare tse di amanang ka seng ga kere yaanong ga ke mm. itse ke tlo kgone gore ga ke mo fa se se amana le se ka se se oketsa se se folosa se ke kgona go ba dilekanyo dosage ka tsela e e tshwanetseng so go botlhokwa thata-thata gore ditlhare a di bue so tsotlhe tsa setso tsa itheketseng tsona le tsa di ke ngaka go mm, mm, botlhokwa thata nako hmm. kwa bofelong molaetsa o neelang baretsi ba rona um mo ntlheng e gore ba tle ba kgone go thusega jaaka o bua motho tla ba tswa ko go doctor manga ko go doctor manga re ga a bone thuso kwa ga a tsena ko go doctor mokgatlha ka ntlha gore wa bona gore di a boa yaanong ke gona a bua nnete bena ka kate doctor mashediso ga a dira tiro ya gage e le gore ano wa bona di a boa man um o rotloetsang baretsi gore ba bue nnete um ba ba ga ba tsena ko dingakeng le ko ditleliniking ke nnete thata-thata ausilebo bagaetso ga re fitlha ko teng a re seka ra nna le diphiri a re seka ra fitlha re lemoga gore dikgang tsotlhe tseo ngaka e di buang le mo molwetsi ke sephiri sa bona ba le ba babedi ga se tle go tswa sa bolelelwa motho o mongwe jaanong lokologa o bue gotlhe gore ngaka a kgone go go thusa dok re lebogile thata re lebogetse nako le tshedimosetso e neetseng yone ke a solofela gore ba reetse go tloga mo tsatsi la gompieno ba tla dira tso se se male ba se se tshwanetseng ga ba tsena ko dingakeng ene le gone o sile o kopa ke tlatsa kere ga go na le di-investigations dipatlisiso tse tshwetseng di dirile o di tshotse ga o ya ko ngakeng o seka wa ditlogela o tle le tsone le yone melemo yeo ga e le gore o ka se gopole yotlhe ya le yone ko ngakeng o sete o e befa pele ga ngaka mm mm hmm. doc re lebogile thata o tlhole sentle mo tsatsing le o tlhole sentle le bareetsi ba motsweding ba tlhole ke <laughs> lebogile re leboga doc <laughs> re lebogile ke dr boitumelo mašedišong a ka re naya ka galeng re buisana le ene jalo ka ditlamorago tsa go neelana ka le re molago le morago le le fosagetseng um la itekanelo ya gago go sa bue nnete ga o ya ko ngakeng go sa bue gore um o nwa dipitsana kgotsa o nwa eng o mangwe gore tsa re o direng ga o a dirang eng eng eng mme ga o tswa ko go dr mašitiso o bona gore di a boa yanong o boa ko go doctor mokgatlha wa go batla thuso ko teng o bo bua nnete o bona gore ai dr mogatla di a boa o gute ngaka le gutiele e se gore ga a gute o itse a pa a farologane le dr mashitiso e le kgang ya gore o buile nnete ka ntlha goreng di di boa da nako tse dingwe o na le ditlhong tsa go boela ko go dr mashitiso ka ntlha gore ga ba mmolelela nnete and nako tse dingwe tla ba go bolelelang tsa re mare setlhabisele mo mokotleng eh, mo mo mo ntse re hmm, mm. <laughs> le gale ke a solofela tlhae gore o itsetse go le gontsi gore go botlhokwa go le go kanang kang go bua nnete ga o sena ko ngakeng gore o tlo kgone go bona thuso gopola gore tiego e tsala tatlhego ebile kalafi e e, ebile thibelo e botoka go na le kalafi thibela nako e sentse ne e le teng